riri mwumva na radiyo ijwi ry'amerika higira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa kabiri umunsi twageneye abagore n'abakobwa dukomeje rero kubatumirira abagore n'abakobwa ariko turanifuza ko mwarushaho kudufasha gushishikariza abagore abakobwa abigeme abamama aho bari hose kujya bitabira ikiganiro twari tumaze iminsi tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye ari abashinze amasosiyete abafite imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana uyu munsi bwo turajya muri siporo ntabatindiye rero cyangwa se ngo mbicishe amatsiko ni siporo ya karate uyu munsi ndi kumwe n'umukarateka reka ntabatindiye tubanze tumwakire muri studio z'ijwi rya amerika madame ingabire gashagaza solange uraho neza urakomeye muraho mwikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane
ngushimiye umwanya wemeye guha abakunzi b'ijwi rya amerika na radiyo ijwi rya amerika ubwayo nkagira ngo muri make bibanze wibwira batwumva
murakoze amazina yanjye banyita ingabire gashagaza solange ejanse ku izina rya gashagaza nkaba ndi umukaratika maze imyaka cumi n'ibiri nkina mfite umukandara w'umukara nkaba ndi umubyeyi yubatse mfite abana batatu nkaba nkina karate nk'umwuga natangiye gukina karate ndi mu wa mbere segonderi nkaba mfite club y'abana yitwa victory karate academy nkaba ndi na coach wa national y'u rwanda mu bagore muri komite mu kurwana
ndumva ari byinshi ndumva ari byinshi ubasha gukora ubwo se ubihuza ute no kuba umubyeyi uri mu rugo uri mu kazi hirya no hino ukuntu biba ari byinshi ubifatanya gute
ibintu byose burya ni ukwiha umurongo mbona ahubwo nibyo bimfasha kuko umukurera urumva ndabyara narangiza umwana yamara gukura wakunda umuntu aba yumva nkatangira siporo zoroshye ubwo nyuma imbaraga zagarutse nkakora nkasubira muri siporo za kompetisiyo ubwo urumva mbibonera umwanya kubera gukunda siporo gukunda ikintu umwanya ntabwo uba wawubura yego uvuze ko wayitangiye karate uri mu ishuri ni gute wagiyemo ninde wayigukundishije byagenze gute
urumva natangiye twakundi umwana agera mu ishuri muri segondari mu wa mbere ubwo ndeba ko wa wundi mukino nshobora gukina ndavuga tekanye na karate abana tuzi karate ntabwo ikina abakobwa ndabandika ngerageze ndebe ko karate yazangirira akamaro ubwo mu gihe kuko mu munsi wa mbere nakinnye nagiye nambaye ikabutura abantu batese noneho wowe ibintu uri gukora nuramuka uyimenye ntabwo ubuse uzamenya karate uri umukobwa Mm.
ndangije nshiramo akabaraga ndavuga kuko uko ugenda uyikina niko uyikunda ndavuga ati ibi bintu rero ndikunda gutya ngomba kubimenya Mhm.
biza kurangira n'ubundi nyimenye nda- nkomeje ndapushinga ndakomeza ndakina mpura na koci arambwira ati abakobwa bagira amahirwe menshi ariko nawe ugomba kuyakoresha ibyo rero nibyo byanteye akabaraga ndavuga nti reka nkomeze ngire amahirwe nko- amahirwe yanjye nya- nyabyaza umusaruro kuntu umwana w'umukobwa agenda akura rero ngeze mu wa gatandatu barambwira ati noneho ubu nizere ko ugiye kureka karate ndavuga nti reka reka ntabwo nayireka nari bande babikubwira
abana b'abakobwa baba bageze mu gihe cyanjye yego ubwo noneho ndavuga ati ntabwo nshobora kubireka ahubwo niho ndi kubikunda ngo bi- bituma bituma mm, nkomeza noneho ubwo urumva nkiri muri segonderi ngira amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu mbona ibintu birashoboka ngo- ubwo niho byatangiriye mvuga ati ngomba kugira imbaraga ndakomeza kugeza ubwo yenda nabanje gushaka ndashaka hagati kurangiza segonderi abantu tuzakomeza ukine karate baranabyaye ndavuga ni yego ubwo rero mbona birakunze na nyuma yo kubyara nsubira muri kompetisiyo nkajya nkora imyitozo nk'ibisanzwe mbona bya bintu byavamo ahubwo ni na byiza n'umukino umuntu akunda kuko iyo wabikoze wanarabyaye ubu duhuye abantu baranyitiranya ntabwo baba bazi ko mbyaye gatatu Nibyo.
kubera ukuntu nyine siporo Mm.
Mhm. Eh, mu kazi- mu bintu byose umuntu akora hari igihe ahura n'iyo- n'urucantege ariko wara- wa- wabirenzeho urakomeza turaza gukomeza rero tubiganireho muri iki kiganiro dufite turacyafite akanya Ah, hari n'umubyeyi nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ufite umwana muri karate nagira ngo ah, nawe atuganirire Ah, ni madame safina mukagatete uranyumva
yego ndakumva madamu rezoni ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane nyina wakoze kudushakira aka kanya nk'umuntu ufite umwana muri iyo kerebe ya sorange wowe wabitekereje ute kugira ngo ujyaneyo umwana cyangwa se abana bawe sinzi abo ufitemo abo uko bangana wabi- ni iki- gute wabitekereje
Um, murakoze cyane Uh, mu kugira ngo intege uko natekereje ukuntu igitekerezo cyaje mu busanzwe um, nkunda abana bakora siporo ntabwo nkunda umwana wicaye udafite disipurine akora kugira ngo byibura nigitana zamuteza imbere ngo abe umuporofesiyoneri ariko byibura bizanamufashe mu buryo bwo kwita ku mubiri we siporo burya ishobora gufasha umwana mu buryo bw'imikurire siporo ishobora kumufasha mu buryo bw'imikorere y'ubwonko n'ingingo ze mu by'ukuri ahanini na- na- nabanje gutekereza ku by'ubuzima bwa buri munsi by'umwana ariko by'umwihariko ku byerekeranye na karate buriya aba na- na- ntabwo ngiye nigeze ngira amahirwe yo gukinaho karate na rimwe ahubwo nabanye n'abantu bayikinnye hanyuma ubusanzwe uko tuzi karate tuba twumva ari umuntu wagira amahane tuba twumva ari umuntu wakubita abantu ariko bo twagiye tubana ku mashuri aho n'arindi cyangwa no mu buzima busanzwe abakarateka tuziranye ubona ko ari abantu bafite disipurine kandi mu by'ukuri bakoresha umu- ingingo z'umubiri wabo bakoresha ubwonko bwabo Donc, ba- iyi spo- na- narayikunze narayifaniye kubera disipurine bari bafitemo hanyuma noneho n'umukobwa wanjye mfitemo umwana umwe yego kuko wari uvuze ati sinzi abana ufitemo mfite abana batatu ariko buri wese yahisemo disipurine a- yumva ashaka hari hari ukina basiketi hari n'undi ukora umu- muziki ariko uyu mukobwa wanjye mutoya we namufashije kujya muri karate Wa- kuko nawe nabonaga akunda kubireba ukabona ashaka no kubyigana ndangije numva nshimiye ko yajya gu- gukora karate hanyuma madamu ingazire solange nawe nari muzi nkabona iramufashije donc nkakunda uko yitwara muri sosiyete arimo ariko by'umwihariko n'ishuri na victory ah, Ka- karate academy nabonaga irimo irafasha n'abana no mu minsi ikuri- i- i- isanzwe abana bajya bakirirwana n'umuntu w'umumama mbona nibeye hanyuma bakanahavana n'ubumenyi bakahavana no- n'izo jiminasitike zindi bakoraga nuko nanjye mpitamo kumukonfira umukobwa wanjye kugira ngo amufashe muri ibyo byose yego yego turakomeza tubiganireho reka tunyarukire ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se gutanga igitekerezo tubanze twakire deve viyane bugingo uranyumva
yego ndabumva ikaze ku ijwi rya amerika urahagana he
murakoze cyane ndi kigali mu rwanda yego mbere na mbere mu muborozi musomye
arumva
yego akabazo kanjye nabaye nk'umuntu utungura ubutunzi ko nari bimaze gusa nk'ubimenyera muri iyi minsi ko n'abantu b'igitsina gore basigaye bitabira uyu mukino ariko nagize akabazo nashaka kumubaza kihariye mubaze rwose
sinzi niba ari kunyumva nawe arakumva
nubwo nigeze gusa nk'ubaho byiza gato ariko nakomeje gukurikirana ikiganiro mwagiranaga nashaka umumumbarize ese umugabo bashakanye yakiriye gute kuko yatubwiye yuko yashatse ari muri uyu muri iyi siporo ya karate umugabo bashakanye yabyakiriye gute kuba agiye gushakana n'umukarateka ese umugabo we yari asanzwe nawe ari umukarateka ko aho ntabwo ntakurikiye neza ndumva yaza kuba adusobanuriraho hanyuma akandi kabazo ka kabiri ese muri sosiyete yabagamo kuko urumva deja yaje gushaka yari amaze kuba umukarateka deja muri sosiyete yabagamo babyakiraga gute kumva ko umukobwa ari umukarateka kuba yagera no ku rwego nk'urwo twumvise agezeho
umukandara w'umukara bakoze muri make ni utwo tubazo nashaka kumubaza cyane cyane uburyo umugabo we yabyakiriye gushaka umukarateka
reka nzitire tumubaze solange wumvise ibibazo bya devi umugabo wawe ntibyamuteye ubwoba
murakoze umugabo wanjye ntabwo ari umukarateka ariko akora siporo yakoraga siporo ya vore ubwo rero umukunshaka yari abizi yari abizi ko nkina ariko ntabwo byamubayeho nk'ikibazo ariko ahubwo yarabyishimiraga kubera ko gukina gukina kwanjye batumye nabyo biba mu byankundira kubera ukuntu yambwiraga turakara tukabagira disipurine wowe turi kumwe nta kibazo mbona ubwo rero ahubwo byamuhaye nko kuba nibyo byamumotive kugira motivasiyo yabyo kubera ko ahubwo mu kumenyana niho ahubwo natangiye gukina nka karate mfite ibikoresho byose mfite resiperasi ihagije kubera we rero ntabwo ntabwo bigeze bigiraho ikibazo kandi yanshatse uzi neza ko ndi umukarate niyo mpamvu nakomeje gukina nyuma yo kubyara
yibazaga niba uko abandi bagufataga wigeze kubivugaho wenda ushobora kubivuga muri make yo ku ishuri urumva nigeze ibibazo ntabwo byabura ubu hari umuntu ushaka kubwira ati se wowe ukina gutyo uzabona umugabo umuntu ukobwa ukina karate usabona umugabo nanjye nkumva ni ibintu ariko ntari kumva neza kuko umuntu twajyaga gukundana muri segonderi nawe umbwiraga ati rero nyina karate undi akahita akubwira nta kibazo undi yenda akakubwira ngo yego ndetse ngo ngo ntuzankubita aho rero turagukubita dupfuye kuko ari byo mba ntari kumva ubwo gahoro gahoro ugenda umenyana n'umuntu ahubwo nka nyuma yenda muri abo mwatandukanye akagenda avuga ati ntabwo nari nzi nyine ko abakaratika bagira disipurine yo ku rwego rwo hejuru numvaga gukundana nawe tuzajya duhora mu ntambara ahubwo birangira abikundira ko wenda ukina kandi ufite n'ikinyabupfura ntabwo bijya bihurira rero n'amahane nk'uko abantu benshi babivuga ahubwo uko narushijeho gukina nuko natangiye ahubwo ngira amahane niko yose yagendaga ashira kuko utekereza ati nindwana bakabimenya bazanyirukana nibanyirukana ibi bintu nkunze gutya kuko ikina karate urabikunda ukumva mu mubiri n'amaraso rwose biratembera ubwo rero ibintu byo kugira amahane ibintu byo kuhagira intonganya biragenda abantu barabyibaza ariko ndumva ntawigeze agenda kubera ko nyine yenda ubwo ntiyabashije kunyegera ariko we nabashije gusobanurira neza ko tugomba gukundana ariko nyine we yarabyumvise sosiyete nayo ubwo yagendaga igira ibibazo bitandukanye ariko ntabwo byanyafite cyane wumvaga ari ibintu nyine umuntu yakwibaza ariko ibi birimo nta kibazo na kimwe watera yego yereka twakire ku murongo wa telefone na Sabimana Daniel Daniel uranyumva wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
nk'ibisanzwe mperereye nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba yego akabazo cyangwa igitekerezo
ya ndagira ngo mumbarize solange mu by'ukuri tubona abakina futuboro abahanzi bakora umwuga wabo bahisemo tukabona urabinjiriza mu buryo bugaragara ese na karate na karate yaba yinjiza yaba ifite yaba yinjiza amafaranga ku muntu uyikora ikindi muza kumumbariza arakumva rega mubaze mwibarize
Eh, ndagira ngo ndagira ngo mwibarize ikindi kibazo kijya ngiraho amatsiko ese ko tubona abantu bakina karate mu by'ukuri tubona nyine ari abantu baba bari aho se bagira aho bahurira ba- bagira ubu ubu koperative nabyita koperative cyangwa impuzamashyirahamwe yabo badusobanurire batumare amatsiko y'uburyo ibyo bintu Damu, urakoze cyane yewe urakoze cyane Daniel Re- Solange musubize
murakoze karate ni umukino wa- wagutunga nk'umwuga cyane cyane muri iyi minsi Ah, ariko ntabwo ari nka nubwo uba uvuga ngo wakina futuboro futuboro turabizi ko ari umukino utunze abantu cyane ariko noneho nkanjye ubwanjye irantunze kuko mfite akazi ko gutoza gatanduka- gutoza siporo gatandukanye gatandukanye n'uko eh, n'ibyo nize ahubwo ari ukubera ko ari ukubera ibyo nakoze eh, iyo karate nakinnye ikampesha imidari ku rwego rwa afurika ubwo rero aba- abari iki- iba- mu- mu kigo cy'amashuri mpozamo karate kubera ko nyine ubwo bampemba kandi bampemba umushahara mwiza akaza ni akademi y'abana mfite i nyamirambo akorera i nyamirambo nayo umwana uyijemo hari ibyo asabwa kandi nabyo kubera ubwinshi bw'abana uko bagenda baza nabyo byagutunga hakaza no kuba ukina muri nasiyonari gukina mu ikipe y'igihugu nabwo iyo twagiyemo hari akantu batugenera si ku rwego rushimishije ariko aho bigeze aha byagutunga biri kugenda bizamuka abantu bayumva ko ari umukino wa- wa disipurine Ah, ubwo Ye- ha- byagutunga ye, hanyuma se Ariko hari ahantu kubwo- muhurira nk'abakarateka nka asosiyasiyo asosiyasiyo asosiyasiyo yacu ko dufite sitire zitandukanye ariko dufite federasiyo yitwa ferwaka ikorera i kigali igira deresi irafashwa na, na minisiteri za siporo iremewe muri siporo za za za olympique na komite olympique yo mu rwanda iradufasha ubwo rero tugira amakompetisiyo tugira amahugurwa y'abasifuzi n'ay'abatoza tugira a- a- tugira aho duhurira n'ejo bundi tuvuye muri kompetisiyo y'abana mu- muri wikendi kompetisiyo y'abana yateguwe na federasiyo y'igihugu yo ku- y'abana batoya yo kureba impano zizamuka mu kwezi gushize muri uku kwezi nabwo dufite amahugurwa y'abakoci n'abasifuzi dufite ibyi- dufite aho dukorera yabire- ya- yatwegera no ku mbuga nkoranyambaga aho tu- turiho Mhm. Ye, reka noneho eh, tubaze na madame ah, safina Ah, tumaze akanya tuvuga kuri iyi siporo nawe u- u- u- u- wa- wavuze ko hari wa- wa- utagize amahirwe yo kuyijyamo Ah, wabonye eh, eh, aba- abana bawe umwana wawe washyizemo wabonye hari ikintu byahinduye mu bijyanye na disipurine
yego nabonye rwose umwana mm, mbere aki- ah, okay, ntabwo navuga ngo yari afite disipurine iri hasi oya yari afite disipurine mu by'ukuri ariko amaze no kugera no mu mu ihuriro ry'abandi bana ah, bo bo bakinana bo bakorana iyo mikino ngororamu- ya karate nicyo nari ngiye kuvuga ubona ko hari icyahindutse ubona ko yubaha abandi bana kuko urumva akinana n'abana bo mu byiciro bitandukanye abakorana n'abana bo mu byiciro bitandukanye ariko usanga buri wese ubona ko ahari- ari uko amufata ntabwo ari ukugenda ahutaza abana ngo ni uko wenda hari ibyo yamenye oya ntabwo ari ukugenda ahitana ibyo abonye byose ngo ubone ko ari gukorera imyitozo ku byo yamenye ikindi kandi noneho ni uburyo ashobora kubwirwa mu- na- na- n'umutoza we batarinze no kwegerana akamuhamagara kuri telefone akamubwira ati witoze ibi witoze biriya mu gihe ibisanzwe byo mu ku ishuri bisanzwe usanga noneho ahubwo umuntu amuhagaze hejuru ati kora homewake kora ibi n'ibi n'ibi ariko ku byo ku- ku- ku myitozo ye yo mu ikipe yabo ukumva baramubwira bati uze kwitoza ibi n'ibi n'ibi we ukabona afashe umwanya ari kubyitoza sinzi nimba ari uko ariko baba babatoje sinzi nimba ari uko ahubwo karate nayo ishobora kugeraho ikaba ikurura mu buryo bwayo tutazi ariko ubona ko rwose byahinduye ikintu kinini ku mukobwa wawe gusa nanjye araza kutubwira niba aribo babibatoza hanyuma se nko muri makeya nk'inama waha ababyeyi batinya kujyana abakobwa babo nk'uko eh, solange yabitubwiraga hari bavuga ngo umukobwa nta mukobwa muri karate n'ibindi nk'ibi wowe wajyanye uwawe muri karate ubu inama waha ababyeyi bandi batinya kuba bajyana abana bo muri karate n'izihe
ibyo inama nabagira mu by'ukuri buriya nta muntu umenya aho ubuzima uko buba bumeze none uba uhazi ariko ejo hazaza ntabwo uba urahasobanukirwa umwana ashobora kuba uyu munsi ari porotekitedi ariko ejo ashobora guhura n'akantu gatoya kuko ah, ntabe afite n'undi noneho wamuporotekitinga mu buryo ubu ngubu bugaragara ah, bwo kuvuga ngo nimba agiye guhohoterwa n'umuntu ah, byibura agire akantu gato cyane kamufasha kwikura muri icyo kibazo cy'ako kanya njye rero by'umwihariko burya abana b'abakobwa nanjye urumva nabayewe ngera igihe mba umubyeyi umwana w'umukobwa numva bihungiye yahabwa ubwirinzi yaba ubwe ku giti cye ndetse wenda n'ubwa- n'ubw'undi muntu umukuriye cyangwa umuri hafi Ah, numva ababyeyi bagenzi banjye rero nk'inama y'umubyeyi mugenzi wabo batatinya kuko kuba umukobwa ntabwo ari ari ari- ari imbibi ntabwo ari bariya ntabwo ari byo umwana Ntanze- w'umukobwa akwiye nk'icyo musaza we akwiye ariko by'umwihariko umwana w'umukobwa hari no- ni- ni- ni- ahubwo n'ikirenzeho yagahawe ndabasaba unyumva wumva koko abyumva nkanjye yego cyangwa se akanandushaho si ngombwa kubyumva nkanjye ko yamukangurira nawe kujya kuri urwo rwego kuko karate ni disipurine karate ni ubwirinzi ntabwo azabura umugabo ngo ni uko akina karate oya ntabwo azaba igishegabo nk'uko mu muco wacu babivuga oya ahubwo azavamo umukobwa ushobora kwirwanaho kwirengera nicyo nshatse kuvuga akaba yarengera n'abandi kandi akaba afite noneho n'iyo disipurine yego reka twakire umwana uri muri karate noneho nawe ubwe atwibwirire amata
yego wiriwe neza
yego nijoro urakoze cyane kudushakira aka kanya nawe kugira ngo tuganire uri muri karate
yego umaze igihe kingana iki se
Ah, ama- amezi ane- atanu amezi atanu ubu kandi umaze kubimenya
yego Mhm. nk'umukobwa se ubona urimo uri muri karate ariko uri kumwe n'abahungu ubona abakobwa mu- Yego.
mufashwe mute muri karate mu abandi bahungu bababona gute
Ah, abandi bahungu batubona neza banadufata neza badufata nka bashiki babo bose nyine tugangana badufata nk'abo tungana si- ntago batu- bagira ivangura kubera ngo turi abakobwa ngo bo ni abahungu Mhm. hanyuma umuhungu rero uri hanze we utari muri karate we aba- ababona gute iyo abonye w- wambaye umwenda wawe ukubisemo sentire bigenda gute Iyo- iyo akubonye ntiyikanga
yego Mhm. bakubwira iki
Bara- baradutinya ariko ntabwo ari benshi hari abo hari abo ba- baba bagira bakabanguraja mukazahura nawe akaza- aza- akazagusaba adivayisi yo kuzamufasha kugera muri karate nawe mukaza- mukazamufasha nyine nawe akazayimenya Mhm. wowe ubu ngubu icyo wumva umaze kungukiramo mu mezi make uyimazemo ni iki
Ah, ma- namaze kumenya disipurine nyinshi kurushaho ah, iyo nari nzi namenye na sefu defense kugira ngo nzaze nifasha mu kwirwanya
kwirwanaho hatagira n'umuntu waguhohotera
yego kandi ibintu no kwigisha abandi banyana akamaro ka self defense kwifasha n'abandi bakobwa bagira ubwoba bwo kwirinda kugira ngo bazaze bamenya neza uko bifasha bakanagira akamaro bakanagira akamaro
none se ni iyihe nama noneho waha abandi bakobwa urungano rwawe ndetse n'abakiri batoya kugira ngo bakangukire uwo mukino wa karate
nabagira inama yo kutagira ubwoba bwo kujya mu myidagaduro kuko karate ni umukino wa sefu disense na disipurine ariko nawo ni umwidagaduro wifasha mu kwishima no mu bindi kandi birabafasha kumenya ibintu byinshi bishyashya kandi binakwigisha kumenya abantu bashyashya na benshi ukazaza wigirira akamaro
yego ubwo rero urakoze cyane kutuvugisha rwose nzi ko uri mu masomo ariko niba hari n'ikindi wifuza kuba wawe mbere yuko tukurekura niba hari icyo wifuza kubwira abatwumva badukurikiye muri uyu mwanya ku bijyanye n'uyu mukino wa karate naguha umwanya ukakivuga hanyuma ubundi nkakureka ukigendera
nashakaga kubashimira nkashimira n'abandi bose bari kutwumva igihe bamaye n'igihe bahaye abandi bantu kandi nkabagira inama yo kutagira ubwoba bwo gukina karate n'iyindi mikino kuko ishobora kuzabafasha mu gihe kizaza murakoze urakoze cyane amata ukomeze kandi kugira amasomo meza utere n'imbere muri karate rwose
murakoze nibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turi mu mukino wa karate turi kumwe n'umukarateka ubizobereyemo ubimazemo n'igihe nagira ngo noneho twakire ku murongo wa telefone kudusi w'i rwanda nawe atanga ikibazo cye cyangwa se igitekerezo kudusi twakwakira yego uratwumva neza yego wiriwe uri hehe
ndi kigali mu rwanda none se aya niyo mazina yawe kudusi
ni kudusi kudusi oke niryo twabonye kuri fesibuke ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo igitekerezo cyangwa ikibazo
ni ubushize kuko ibibazo byari
jya ahantu hatari mu rusaku ntabwo turimo kukumva neza kuduse ntabwo turimo kukumva neza reka bongere baguhamagare reka nongere mbaze soranje soranje safina nubwo ngiye kumubariza yavuze ko atabashije kugira amahirwe yo kujya muri karate ariko ashobora kuba anayikunda ubwo yanashyizemo n'umwana we nk'ubu ashobora kuba yajyamo cyangwa hari imyaka umuntu yakwinjira muri karate ubundi akaba yaramaze ku sinzi niba navuga imitsi ye cyangwa umubiri we utakigororotse ku buryo yabasha kwikora hari icyo watubwira
murakoze oya nta myaka karate ifatiraho kugira ngo umuntu ayinjiremo ahubwo iyo uyinjiremo ukuze uyikora nka siporo nka siporo idagamije kompetisiyo kuko abantu bakuze na umwatirete ugiye kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu akenshi aba abakuze atabasha kujya muri kompetisiyo ariko yaza muri karate nka siporo akayiga akayiga akayimenya ariko ntabwo yagera ku rwego rw'umwatirete umwatirete ategurwa neza kuva ku rwego rw'imyaka ine kuzamura aho niwo ushobora kubonamo umukinnyi ujya muri kompetisiyo witabira amarushanwa utwara imidari hanyuma umuntu mukuru nawe yayizamo ariko akayikora nka siporo yo kugira ngo agire ubuzima bwiza
ubwo se wamaze guhura na za rubagimpande mu bantu bakuze yajyamo nawe bikaba byamufasha cyangwa yayishobora
yayishobora yayishobora ariko ntabwo yakora nk'umwana mutoya nyine itarakomera amagufa ariko yayishobora imyitozo yayikora da yayikora rwose ahubwo ni karibu nta gucika intege abantu bavuga ati wenda nko kwa muganga akagutegeka siporo kubera ibyo rubaga impande kugira ngo ese nzajya mu yizi waza muri karate ukajya ukora imyitozo ihwanye n'uko uri kwiyumva ibyo bikazageraho ahubwo bikagenda bizamuka atari kugenda bisubira hasi kubera ko wagize izo ndwara
ubwo se ko wowe muri club yawe muri akademi wakira abana bafite hagati y'imyaka ine na cumi n'irindwi wowe mukuru we yajya hehe wakwifuza kuba yajya gukora karate yenda watugira inama kuko ubwo mufite na asosiyasiyo wambwiye ko ari ferwaka yenda wamenya ahantu umuntu mukuru yajya kugira ngo nawe abashe gukora uwo mwitozo ngororamubiri
umuntu mukuru umuntu mukuru wenda abishatse namutoza ku giti cye bitewe n'icyerekezo aba arimo ngo hari igihe uba wifuza imyitozo yawe ku giti cyawe naho turabasanga tukabatoza cyangwa hari n'izindi club ziba ziduturiye rira nyamirambo hari iyitwa rafiki nayo yakira abana n'abantu bakuru ariko uko bazagenda babyumva hari ababyeyi baba babinsaba niko nzagenda nshinga noneho tuzamuka tukajya noneho mu cyiciro cy'abakuru ubwinshi n'ubwitabire bwabo bizatuma n'abakuru nabo mbibuka
umuntu wabakenera yabasanga hehe ubu ngubu mufite club ni hehe
dukorera i nyamirambo kuri stade ya kigali ku minsi yo kwiga dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo kuva saa mbiri kugeza saa yine iminsi y'ikiruhuko yo dukora hafi buri munsi tuyipanga bitewe n'ikiruhuko kimeze ariko ubu dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru saa mbiri kugeza saa yine kuri stade ya kigali nyamirambo kugira ngo mufashe abana baba bari mu mashuri mu yindi minsi
kugira ngo dufashe abana mu gihe abana bari kwiga muri vakansi nabo dupanga izindi gahunda zo gukora mu minsi y'imibyizi kuko abana baba batari kwiga yego twibutse rero haba turi kumwe ko yari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho n'iyitanga simo simo uranyumva
hano ndakumva ikaze ku ijwi rya amerika urahagana hehe
muri kigali mu rwanda mu karere ka kicukiro akabazo cyangwa se igitekerezo
ndiyambaze umutumire ndetse nta gahunda bafite yo kuba batubwiye ko bakorera mu mirambo nta gahunda bafite yo kuba bakagura kandi gasha ahandi wenda
yego ni icyo kibazo cyonyine ufite ngo ngo soranje nimusubize nitanga mwaba muzagira n'ahandi
ahandi naho twazahagira ariko muri kigali burya ahantu hose waba uri ntabwo wabura aho ukinira atuye kicukiro dutuye nyamirambo ariko kicukiro naho hari izindi club kereka ashaka kuza mu yanjye nk'inka nyirizina ariko hari izindi club za karate zikorera kicukiro yazisanga akazegera nazo akajyana y'abana cyangwa nawe yaba ari ushaka gukina rero biterwa n'ukuntu umuntu agenda yaguka urumva nibwo dutangira tumaze umwaka hafi n'amezi makeya nabwo uko bizagenda biza turagenda dushyira mu tundi turere tuzamo ariko bive no muri kigali bigenda mu zindi ntara zose z'u rwanda ni etape ni ibintu bikurikirana tuzagenda dukora bitewe n'ubwaguke bw'abantu n'ukuntu babyumva ko ababyeyi muri iyi minsi batangiye gusobanukirwa usanga abana babazana ari benshi b'abakobwa akavuga umukobwa wanjye uzamunyitireho ubwo rero ni muri izo mpamvu tuzagenda twaguka bitewe n'ubwinshi bw'uko abantu bazajya bagenda batugana ndibaza ko ababyeyi bashobora kuba bafite abakobwa bashobora kuba bakugirira icyizere kurusha icyo bagirira abagabo ahari
eee cyane cyane akenshi uba usanga umubyeyi amuzana akavuga ati ababyeyi bakunda kumbwira uzangereze umwana wawe aho wagize ndamubwira ati rero aho nageze ntabwo ari heza cyane ndacyakomeza nanjye ahubwo nzamurenza aho nageze ukumva nyine ni ibyo ari abakobwa umubyeyi akavuga ati njye ntabwo natanga umukobwa wanjye ngo umuhe koca w'umugabo ngize imana mbonye aho umugore atoza kandi akaba ari umubyeyi w'umugabo ugahita uvuga ati biri kuza kandi nta kibazo mwereza umukobwa ugasanga noneho n'uzana umuhungu nawe ntabwo bajya babitekerezaho ko udashoboye kuba watoza uwo muhungu nabo usanga nabo babikuzanira akenshi ababyeyi babazana kubwirinzi bavuga ati umwana wanjye ndabizi ko uzamuba hafi nk'umuntu w'umubyeyi ukaba n'umugore ubwo abandi nabo bakabazana bavuga ati abo bana uzabankurikiranire bagere kure uba usanga ababyeyi bafite intego nziza rwose yo gutuzanira abana
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire munyawera faustin ubuyoga uraho neza yego uri buyoga se
nashimye abatumirwa bose uko bagenda baduha ibiganiro ariko nshima cyane turanje nyine ariko namubaza muri sosiyete nyarwanda muri sosiyete hari uko bagenda bafata yari amaze kuba umumama ariko aravuga ati ndakomeza inshingano zanjye zo gukora karatika nk'umwuga wanjye ndetse nk'abantu muri famiye bamubonaga ari umubyeyi ntacyo baba baratekereje ntabwo bagireho impungenge wenda bagireho umugabo we bati ko twari ko wenda numara kumushaka wenda azabireka ariko akaba akomeje nta muri famiye nta bwikango ajemo ese umwana we ubu arimo agenda akura arabona ariwo mwuga azakora kandi dushima ko yavuze neza ko biramutunze ni byiza cyane ko umuntu akora umwuga kuko yishimye hari mbese agaragaza ko hari ikivamo ese abona wenda nk'uruhare rwa leta abona rwashyiramo kugira ngo ishyiremo imbaraga kuko akenshi nk'uko yabivuze tuzi ko abantu b'abakaratika ari abantu bagira disipurine ni abantu bagira disipurine kuko hari ibyo baba bagenda biga ikintu nashaka kumubaza ese sorani ziriya ndimi mukoresha iyo muri muri karateka ziriya ndimi muzigira hehe kuko wumva ari indimi utamenye wo muzikura ese zigirwa hehe kwa ngo mumenye ngo muba muvuze ngo ishi mukamenya ngo byarerekeza aha ngaha biba bimeze bite murakoze cyane murakoze urakoze munyawera azanyemo agashya yego urakoze cyane soranje soranje musubize
urumva muri famiye nta kibazo yigeze mpura nacyo yenda menya muri famiye y'umugabo batari bazi ko ndi umukaratika yenda mu rwego rwo hejuru ariko nabwo babibonye bahita barabyakiriye numva nta komenti nta nta bindi nigeze numva inyuma bambwira ati umugore wazanye w'umukaratika se ubona azakugezayo ibi ntabwo nigeze mpura nabyo kuko nawe yenda yari abizi kandi akabinkundira akanabimfashamo hanyuma ahubwo abandi bagore navuga bo ku ruhande nibo tujya duhura bakagiramo nk'ikibazo cyangwa abagabo ariko se gute ushobora kuba ungana gutyo umeze gutyo warabyaye nkabwira ati ni ibanga ni ibanga ntibamenera
hari ukuntu gikuramo igikoma rwose ukongera ugasubira ku murongo ubu yahuye ubu se birashoboka ko ubyara noneho ukaba ubona ufite mu nda hameze gutyo ibyo birashoboka cyane ewe uje ubundi se wari ubyibushye ko iyo umaze kubyara ndabyibuha cyane nkabagara yego ariko uko mbigenza nkajya mu myitozo imyitozo umuntu arayikunda iranababaza bayite irababaza hari ukuntu imyitozo yose ariko ntabwo ari ibintu bikubabaza ku buryo ni ibintu bikubabaza ahubwo kugira ngo biguhe ubuzima bwiza ukore umubiri wawe uko ubishaka ntawe ubona ikitamugoye hanyuma se ubwo ese iyo uri utwite hari imyitozo ushobora gukora nayo ya karate cyangwa hari ibujijwe
niyo ntwite nabwo ndakora ariko mikeya kuko umubyeyi nawe ufite imbaraga nkeya urumva ndakora byibura nko ku mezi nk'umunani nkarekeraho niyo noneho ngiye kubyaraho noneho kwa kundi ugeze kwa muganga bakubwira ati gukora udusiporo aho aho noneho mbyumva kubi ngomba gukora kare kugira ngo mvemo kare kubera ati ibi bintu ngomba kubikora kare nkabirangiza nkahita nongera nkasubira mu buzima busanzwe ubwo rero kwa kundi muganga akubwira ati gutemberamo umwana agiye kuza aho mbyumva cyane ubwo bubabare nkabuhuza no gukina nkabwakira uhita ukora karate nyine nkakora utwo dusiporo nimba ari amayikariye sinicare ku buryo kubyara nabyo binkihutira kubera kumva neza ko ngomba guhaguruka nkakora wongeye kubyara icyuya cyaje cyinshi cyane ubwo abagore bari bumvise rero ni abagore bari bumvise ko bifasha
birafasha cyane hanyuma icyo yindi yarambwiye ziriya ndimi karate iva mu buyapani kiriya dukoresha ni ikiyapani ukuza muri karate niko ugenda ubimenya ubwo ntiyavuze ici ni ukubara ni nko kuvuga rimwe ubwo wenda ushobora kukubwira ngo kata ukumva ntabivuga mu kinyarwanda akavuga amawati rero kubimenyera bigeraho bikaza ukakivuga da ikiyapani ukakivuga nk'icyo cyo gukina rwose ni byiza ubwo abana bawe nabo wabashyizemo
abana banjye barakina barakina umwe afite umukandara wa oranje undi afite umukandara wa jone ariko ntabwo ari ibintu mbona narabashizemo ngo mugomba gukina kuko nanjye nkina barabikunze
barabikunda yenda umwe mutoya ntabwo arabyumva neza ariko ubu umukuru yatangiye no kujya mu makompetisiyo araza agakina ariko uba wumva ati se uzakina karate yego ikindi uzakina yenda akakubwira nka futuboro ntabwo nzamubuza kuyijyamo ariko na karate kuko ayikunda kuko buri gihe abona mvuye mu rugo ngiye gutoza araza nabwo tugakina nkamutoza bigakunda amaherezo na papa wabo azabasanga ntabwo azabana n'abakarateka gusa we atari
oya papa wabo azakora izindi siporo nk'izisanzwe adufasha mu bundi buryo
reka twongere tubaze na madame nk'umubyeyi safina mukagatete nawe nagira ngo tumugarure ku murongo tumumaranye akanya yenda yagira n'ikindi yatubwira yatunganiraho hanyuma nawe tukamureka akajya gukora ibyo yari yateganyije safina ye dukomeje kubivugana nakubarije niba ushobora kujya muri karate kandi babyemeye ko nawe ushobora kujyamo
yewe gaye tuzarubaga impande mwabazaga ahubwo nshimiye ko madame solange yari yavuze ko natwe twamaze kugera mu twaka twa rubaga impande twakwitoza ubu nta kibazo rwose ubu ntibigenze reka njye kumanuka njye gushakisha ahantu baba bafite kimono
ujya kumwegera niba nabyo ubwabyo bizaba ikibazo wowe izaboneka izaboneka niko soranje ubwo yacika intege ngo yabura kimono yamukwirara
ntabwo yayibura yayiburira habamo na big sayizi z'abantu banini barenze ibiro ijana kandi ndamuzi nta nubwo ari munini ahubwo ubwo ntashyiramo agatuza yarimo gushaka urwitwazo
oya nta rwitwazo rugomba kuzamo rwose ahubwo gahunda irabonetse nanjye mbonye aho nzajya kugarurira iyi miti itangiye ku ubundi tujya tuvuga ngo intege zambanye inteja nanjye nageze aho intege zimbana inteja ariko mbonye icyizere cy'uko bishoboka noneho ngiye kujya kugerageza kwa solange wabona nsubiranye ubuzima buzima none ubuzima buzira umuze ubu rero ni ibyo nyine ubwo ubwo ni ukugira ni ukuyihagurukira ubutaha ni wowe uzaba uri umutumirwa utubwira ibya karate mu bantu bakuru
niko bimeze rwose karate y'abantu bakuru nayo noneho yitabweho ejo bundi nahoze ndi kureba abana barushanwa muri iryo rushanwa rya nasiyonale ry'abana muri iyi wikendi dushoje nkabona ni ibintu byiza ubwo amaso yanjye ategereje kubona natwe abantu bakuru twagiyemo tugerageza mu buryo bwacu rwose
yego mva rero nagushimiye cyane kuba nawe witabiriye iki kiganiro nk'umubyeyi ufite umwana muri karate cyane cyane umwana w'umukobwa nagira ngo niba hari ijambo rya nyuma wifuza kuba wavuga hanyuma tukureke ukomeze ibindi wari urimo
yego murakoze cyane nifuzaga gushimira umuntu wese wagize igitekerezo wenda madamu solange yarakoze cyane kuba ubumenyi afite yifuza kubusangiza abandi cyane cyane abatoya kuko uburya ubumenyi ntibubikwa ahubwo burasangizwa kuko ubwo amashami nawe ari kugaba mu bana batoya nabo bazayagabira abandi usange ibyiza birakwiriye kuri bose uwo mukino ntucitse ikindi kandi namushimira ko yemeye kuba umukobwa watwara urumuri rw'abandi bakobwa bo mu cyiciro cye bikaba bitumye natwe tubona ko mu cyiciro cyacu twacikanywe ariko ntabwo tubabajwe n'uko tutabashije kubikora ahubwo tunejejwe n'uko bigeze ku bacu imico ntagezeho uwanjye ntakigeraho bizarushaho kuba byiza namwe rero abateguye kuduhuza by'umwihariko murakoze cyane kuko ubwo hari n'undi mubyeyi uzatinyuka koherezayo umwana ko yumva ko hari n'abandi bana bagezeyo yego murakoze murakoze cyane safina mukagatete kuba wadushakiye umwanya ni inama ndetse n'ibitekerezo utanze muri kiganiro ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane
tusubire ku murongo wa telefone twakira noneho mutsinzi eric eric uranyumva eric
hano wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego urahagana he
nitwa mutsinzi eric merewe kirehe ni kirehe yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo nari mfite ikibazo nari mfite nk'umuntu ashaka kwiga iyo karate hasabwa iki ese bikorerwa hehe yajya mu musobanurize
yego ugumye hafi ariko ujya ahantu hatari urusaku ndumva inyuma yawe ha hari urusaku hanyuma soranje aba agusubije icyo ngicyo nuza kuba hari ikindi ufite uguramo urusaku naruvuyemo yego soranje wumvise icyo eric abajije
icya mbere dusaba umuntu ushaka kwiga karate ni ubushake kuko umuntu muri we agiramo ubushake wenda bitewe n'abandi cyangwa nawe yumvise bije nkawe mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ubushake bwa mbere nibwo umuntu aba ashaka ukabikunda ukavuga ati karate ngiye kuyikina kuko iyo ufite ubushake ufite n'intego ikindi cya kabiri ni ibikoresho hari ibikoresho dukinisha hari ibikoresho dukinisha bya ikimono izo kimono ni imyambaro hakaba na sentire byose birazana ubwo rero nicyo kiba gisabwa ku bantu bakuru kugira ngo baze baze bakine ubushake n'imyenda yo gukinana
eric ufite ubwo bushake n'ibikoresho ibikoresho byo wabishaka cyangwa n'ubushake yego
yesi ubushake nawe ufite n'ibikoresho ntacyo mbishaka
hanyuma nta bana ufite wowe uracyari uracyari ingaragu ndacyari umusore yego maze rero nubyara umukobwa ntuzatangire kumubuza kujya muri karate si ibyo
yego
urakoze cyane rero niba nta kindi wifuza kubaza soranje cyangwa gutangaho igitekerezo ariko ntabwo numvishije neza hano bikorerwa
urashaka aho we akorera cyangwa ahandi hantu aho akorera ndavuga aho akorera we
reka kubwire soranje
ngemerera i nyamirambo kuri sitade ya kigali nkaba nkora kugeza ubu mfite icyiciro cy'abana kuva ku myaka ine kugeza kuri cumi n'irindwi nicyo nibanzeho cyane ariko ibindi nabyo bikazajya bigenda biza ubwo rero n'umuntu mukuru wakegera hafi aho mwambwiye ko mutuye magana ane yavuze ko ari ikirehe
ikirehe naho ikirehe naho haba hari akari club byanze bikunze ubu mu rwanda hose karate yarahageze akaba ariho aba akeneye ariko ngewe ubundi murira
inyamirambo eric uranyuzwe
uranyuzwe kandi murakoze cyane nawe urakoze twakire kwizera ahmad
uraho uraho eugenia komera cyane
muraho murakomeye yego turakomeye harya urahagana
he ndi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ndagira mbaze sorange ese iyo karabu ye ya karate ijyamo abakobwa gusa ntabwo abahungu bashobora kuba bajya muri iyo karabu ikindi kintu navuga ese numvise ko ari umukoca muri mu ikipe ya karate y'igihugu ese baba bateganyiriza iki urubyiruko ah, nk'abana wenda bo mu mu bice byo mu cyaro babateganyiriza iki kuko usanga ibi bikorwa bimwe na bimwe byibanda ahantu mu mijyi ugasanga mu byaro nta bitabasha kuhagera ese mu- mu byaro ho bahateganyiriza iki murakoze cyane ubwo ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa buyoga urakoze cyane kwizera solange abakobwa arabaza niba mufite abakobwa gusa cyangwa se icyo muteganyiriza abana bo mu cyaro muraba bafite nabo
Aba- abakobwa abakobwa gusa ntabwo aribo mfite club yanjye irimo abakobwa n'abahungu Eh, umubare w'abakobwa nta- ujya kungana nk'uw'abahungu noneho ubwo urumva ko ari club ivanze abakobwa n'abahungu na- ntabwo ngira gutoza kuba natoza abakobwa gusa hanyuma abana bo mu cyaro rero urumva nanjye ntabwo nabikiye muri kigali nkomoka mu majyepfo mu karere ka nyamagabe naho nazamukiye ni naho nakiniraga muri segonderi ubwo biza kurangira nanjye ninjiye mu mujyi wa kigali ni ukuvuga ngo mu majyepfo naho ndahibuka hari igihe tujya tujya kuhakorera imyitozo Ah, hanyuma mu tundi turere tw'u rwanda kuko haba harimo amakarabu rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe haba habera ama habera amakompetisiyo ugushakisha ariko bigatangirira mu rwego rwo- rwo- rw'ama- rw'amashuri interikorere nabwo karate ibamo ubwo rero abo bana niho bazamukira kuko ntabwo wajya aha- aha hamwe ngo ngo ushake abana kumwe umwe ahubwo bajya muri club bagakina izo nterikorere abatsinze izo nterikorere bakaba aribwo bazamuka ku rwego rw'igihugu n'izo za kirehe rero aho akomoka ni ukuza baza nimba nta club irimo ubundi basura ama club cyangwa haka- hakaza kuba hari nka event ibihe biza- ibihe bibera hirya no hino nk'ubu hari nk'aba- nka- nk'amahugurwa yateganijwe za rubavu za butare uriya naho bazabagenda babageraho uko iminsi izaza Mhm. ese solange intego wari ufite ushinga iriya club eh, kandi ukayiteganyiriza abana wari ufite intego yihe
Ah, nari mfite intego yo ku- yo- yo kuzamura cyane cyane no gutinyura no gutinyura umwana w'umukobwa kuko ngewe inzira nanyuzemo nanjye baramfashije ngera ku byo numvaga ntageraho Ah, impano nari mfite bi- bigera kure niyo mpamvu rero navuze ati rero ibintu bampaye ntabwo mbyigumanira ahubwo reka mbitange Nti- kuko nahereye ku bana ndabigisha ngiye kubona mbona ahubwo abakobwa mubo ntoza nibo bantu ba- bari bari kubyumva nibo usanga hari umu- umwana w'umukobwa wigeze aba uwa mbere mu mu- mu gupasa imikandara mu kuzamuka mu ntera y'imikandara mbona noneho byatangiye gu- kuza ibi- ibi byatangiye kugerwaho ibyo ndi gutekereza ni ugufasha abana bakagera kuri urwo rwego nk'uko nabibabwiye mfite umudari wa blonde uw'ifeza wa gatatu mu- muri afurika nabonye niga mu bibiri na cumi na gatandatu n'undi n'undi mu- ubu nayo ndi gukina mu bana no- no gukina mu bakuru nabwo ndegera mbona undi mudari nabwo ni gute kubera ko nabonye ko bishoboka nta bigenda ngo mfashe abana nabo bazamuke bagere ku rwego noneho rwo kubona izo medari doru ya zahabu umudari wa zahabu bagenda no ku rwego rw'isi kuko no ku rwego rw'isi nagiye njya gukina y'amakompetisiyo ya karate nkavuga ati hari ikintu nakora nkumva hari ikintu nakora kugira ngo abana bose bazamuke ibitekerezo ntabwo byavuye Mhm. Eh, tugiye ku murongo wa telefone twakire twagira yezu marcel marcel wiriwe
mwiriwe neza n'umutumirwa ndamusuhuje ngewe arakumva yewe uri hehe ndashaka kumubaza ikibazo kimwe Mm.
Eh, mu- uyu munsi mu rwanda iyo hari umugore ufite ibikorwa by'indashyikirwa akunze gushyigikirwa akabona abaterankunga cyangwa se leta ikaba yamushakira abaterankunga none nkamubaza se- ese afite abaterankunga uyu munsi baba bamufasha ese niba bafite we nta kuntu yahera ko abaterankunga agafasha nk'abana bo mu miryango itishoboye ariko bifuza gukina iyo karate ariko wenda by'umwihariko b'abakobwa ku buryo nawe ashobora kubafasha atitaye ngo baherereye hehe baba bari rusizi akaba yabasangayo aba afite uburyo yaba baba bari rubavu cyangwa se nk'iyi ni n'utu turere two mu cyaro kuko usanga ibintu nk'ibi biraza bigahera i kigali kandi muri rusange byagakwiye kumanuka bikagera no hasi mu cyaro mu tugari mu midugudu aba niba ufite abaterankunga ntabwo byashoboka ko nawe wagira abantu ushyigikira mu gihe bafite ubwo bushake cyangwa ababyeyi baba bafite ubushake bwo kubohereza murakoze urakoze marcel sorange wamusubiza
ubu kugeza ubu nta muterankunga mfite ariko federasiyo niko nkora ubwo rero nabyo ntekereza ko bizagenda biza akenshi ubwo nibiza nabwo nzaboneraho gufasha abandi bana bandi b'abakobwa wenda baba badafite ubushobozi bwo kwishyura kugira ngo bige karate bizagenda biza ni ibintu byo gutekereza ko bizagenda biza abantu babyumva tubona n'ubwo bufasha kuko hari ibintu byinshi tuba dukeneye kugira ngo tuzamuke ibikoresho aho ikibuga cyo gukiniraho gitandukanye n'ikibuga gisanzwe ntabwo ari hasi kuri sima ibyo bintu byose rero mu kuza mu ababyeyi bagenda babyumva nta kibazo ngewe nzabafasha nuko haba hari ibiba bitaraboneka kugira ngo umuntu agere hose afashe n'abandi
ye hanyuma iyo urebye noneho ababyeyi ubona bakira gute ibijyanye no kujyana abana mu makerebe ya karate urabona bagenda noneho barushaho kugenda babisobanukirwa
barabyumva cyane barabyumva rwose kuko iyo twateguye aho usuzumira ababyeyi iyo twateguye nka nk'igihe cyo kuzamuka mu ntera cyangwa kompetisiyo hagati yabo ababyeyi baraza nubwo ababyeyi bazaza baherekeje abana babo baraza barangiza umubyeyi nabwo akaguhamagara akakubaza kuko akenshi baba bashaka abo bana urabizi ko muri iyo myaka ariho batangira bagororokera ukamenya niba umwana wawe afite disipurine cyangwa atari twumva nk'umubyeyi arakubwira ati umwana wanjye rero buriya arakubagana ujye umwitaho umubwira rero nta kibazo muzanye bizakunda gake gake bikagenda biza hari n'umubyeyi nabwo ukubwira ati umwana wanjye ni umufuka ariko akunda karate yayinyuramo akaba umuhanga nkamubwira byakunda akampa urugero rufatika akambwira ati noneho ntakirwa nyuma ariko noneho na karate arayikunda arambwira yego ujye umubwira ko nta mukarateka w'umuswa agomba kwiga ariko agomba gutsinda nimba atagomba gutsinda uzazava muri karate kandi karate wayigezemo ukayikunda kugira ngo uyivemo ni nko kuba umuntu yakora wumva utabikunda wakwambara ugashyiramo ingufu nubwo ngenda mbona ingero nyinshi abana rwose babaga abaswa baje muri karate bakaba abahanga abana batavugaga bakunda umwana akura atavuga baje muri karate ukabona noneho hari shapu ari gusabana n'abana hari abana baba barakuze batavuga batavuga kubera yenda kuba bakuriye ahantu ha bonyine akamwana nabwo abo ntoza nabwo ni bakuru muri iki kigo cya segonderi ukabona aho batubwira ko impamvu ya siporo dukora tubakorera ari ukugira ngo umwana abashe kukubohokera abe yavuga kuko n'abana bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ubwo ukabona nyine koci nkaza tutaratangira imyitozo akambwira ati koci mfite ikibazo kumva nganirije n'ikintu cyari kimuremereye navuga ibyo byose ni kubera karate kubera ko mubabwira mube furi mu
umuvugo uke mutekereza nanjye ndi umuntu wanyu mumbwire ko mba mbona kese nyinshi akazi kukubwira ibibazo byo muri famiye uko byari bimeze kuko bari nk'abana bahuye n'ibibazo byinshi icyo rero kikaba ari cyo ntego n'ubundi twagiye gutoza batubwira ati muyikore nko guhoza cyangwa guhumuriza muyikore nko kuvura abana bahuye n'ibibazo ariko nabyo nkabona biri gukunda rero nibyo birimo imbaraga birimo imbaraga ari abo bana batoya ari abo bakuru nabo bayikora bakabohoka akaba yakubwira ibibazo bye reka ngo rwose reka ngo ushimire cyane rwose madame ingabire gashagaza sorange kuri ikiganiro tugiranye nshimira na madame safina mukagatete nawe wafashe umwanya ngashimira amata umwana watuganiriye nawe uri muri karate nshimira n'abo twari turi kumwe bose babajije ibibazo bagatanga n'ibitekerezo nshimira abo ku ruhanga rw'ibyuma ari santos wafatanije na nadia taha kugira ngo tubagerezeho ikiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza